hello my people Oh, i greet una specially according to una time depending on where una for the watchers. my people o make una see Yul Edochie o ah immediately he hear say Queen May don dey act o oh, Queen May don dey do skits? my people not be small kitty kitty, small kata katakata na Yul Edochie go root out this uh, old video where be say him be do come they talk say na him be the best nobody can compete with her ah ah Then they say, now wow, jealousy, now wow. Jealousy, jeloma my something else. So I don't understand. Wait, oh, is it because of say Queen May act this thing beautifully well? My people, if you see the way Queen May act this uh, uh, uh, Queen Elizabeth role, eh, when I go trip. Before you know, you all don't you go root out this video now when they see for the screen come dey do competition with queen may person wey e be say e no answer wetin e carry no send am queen may no send am queen may no send yul edochie as far as this whole thing is concerned queen may don move on my people o oh, my people dey say yul edochie zukwa n'ike yul edochie rest in jesus name which kind of human be wey be say yul edochie be sef my people, na see this our beautiful queen may she's she's too much she's too much as in anything wey be say she put her hand on oh, good good good good my people, without being told hmm we know say yall edoche dey miss this woman yall edoche dey miss eh, queen may like kilo dey so anything wey be say queen may just do my oh, people the other day queen may post where she travel to dubai for plane You yul edochie and judy austin quick quick go asaba airport go dey roam about dey trek dem no show us where you yul edochie dey inside plane unlike yul edochie wey be say we know very very well i know who you yul edochie be yul edochie na the type wey e be say if he enter inside plane if he enter inside plane we go must know say yes Yul Edochie really enter plane but this one no they were just trekking trekking for airport just to compete with Queen May my people the worst thing wey be say go happen to human being for this life now when you they try to compete with somebody that is not competing with you you they say and so somebody wey no send you wetin no even ask you wetin you carry no even you no even know whether e dey exist my people ever since when e be say ever since when e be say this Yul doche disappoint Queen May disappoint Queen May big time eh Queen May don remove her mind Queen May don remove her mind comot for where Yul doche dey as far as yole ekwime is concerned yole edoche does not exist yole edoche no dey exist for am e don forget about yole edoche He don't channel her energy to where they bring money He dey say am so e don channel her energy for where they bring money and of I look women now women is more more that is a eh, hundred times more richer more happier than when in there with your Edochie because your Edochie was just sapping Queen May was just eating her dry Queen May go there for her supermarket from morning till night They sell they make money Your Edochie own to come come help am collect money when e don collect money for Queen May hand he go he go carry money go go uh, movie location When they don act finish she and uh, judy austin dem go enter hotel na the business wey two of dem dey do be that. e go enter hotel They go chop the money finish enjoy themselves That time na dis yole doche dey take queen babe money take dey feed obasi children when judy austin collect from obasi When he refused to give the children, now your Edochie was practically feeding them. My people now know say, ever since when he be say, Queen May collect everything that has to do with her money, when he be say she say she not do again. When she sees everything finished, cuts all the money, the source of money to you, Edochie, my people. Since that time, judy austin family where we say alamtear they worry them. They don't dey see dey chop my pipo dat kain money no dey again all papa don already even wash wash your hand pet edoche don comot your hand for Do edoche hand because for Do edoche matter because Do edoche they disgrace them. dem Do edoche they disgrace di edoche's family and if una see dis judy austin judy austin no even love um you know, love eh, eh, You all eyiole eh, edoche It just after with the fame wetin he go take You all yiole edoche do that is what is after so my all like edoche one i they see so is a confused man when they say somebody is a confused man you all yiole edoche is a confused man now according to what they they let us know they they say judy austin no get regard for di edoche family if she get regard for edoches family all dis rubbish wey be say she dey come social media dey drag eh, yall edoche dey come social media if for no dey do am e for get small shame e go say ah dis boy is from soso family o oh, make i no drag am and yall dem go enter house. but no they refuse to enter house because queen They already bruise yul edoche ego everybody know say yul edoche na shingbain no goma now somebody like eh, eh, judy austin na very trickish woman being she dey take advantage of the whole situation she dey really dey take advantage of the whole situation if una look very well una go see say anytime wey be say you see judy austin with you oledoche it's either e dey e they e they hype am it's either na e see billy geoff or you go they hype am because you e don't say you oledoche is depressed the only way we say go make you oledoche dey happy na just to dey hyper, and you oledoche where it move it dey move, as you see am so eh e dey poof e get pride na people they ask say wetin dey make dis your oledoche dey even dey get this pride who him be You all know edoche wey be say lazy like rat e no fit achieve anything e no fit make money since since two years wey we say queen may leave am now e no fit make money of his own no type of thing wey we say you all yoola edoche nova chook your hand put still no go no go my people oh, the cocoa of this video now be say you yoola edoche is competing with queen may queen may ask dis queen elizabeth role for this, dis dia eh, trade fair wey be say dem do just to create awareness of the trade fair and she acted that role very well my people, this life eh, if you dey get friend no just get any anyhow friend get good friends when e be say dem get sense when e be say dem go impact in your life because you e get some kind friends wey be say dem go make you while some go marry you This one wey be say queen may get she gets the real type of supportive friend Whether they call supportive friend she get her. so my pipo your yall edoche just because of e still say queen may acted this day and acted it very well Nine nine run go post this particular one You know, let people hear word <tsk> chai my pipo dis na morning gist o i go dey bring an update as dis is your phone make una like and share dis video na have a nice day bye.